turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye n'ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda abari mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm y'ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu ikaze makuru yo muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe perezida w'u rwanda paul kagame yemeje ko azokwitoreza manda ya kane mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane abatavuga rumwe nawe babivuga ku iki byari kuba byiza yemeye hakaba andi matora anyuze mu mucyo mu bwisanzure ariko atayarimo kugira ngo aho abandi urubuga nabo bamukorere mu ngata uyu ni madamu victoire ingabire atwara umugambwe dalfa umurinzi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda mu gihugu cy'u burundi naho muri make amafaranga y'ubwishingizi ku bafise imiduga n'amapikipiki yadugijwe inshuro mirongo ine na zine ku ijana habegwa n'iyo ngingo ntibavyishimiye na gato muraza kuvyumva aha muri amerika inama rusange ya onu igira mirongo irindwi n'umunani irabandanya kubera mu gisagara ca new york kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa amerika turabigarukako tunabafitiye n'amakuru agezweho irya nino ku isi nongere ndabahega keye n'ikaze muri ano makuru nshuti bakunzi b'ijuru rya amerika raporo nshasha ya onu yerekana ko inzego z'umutekano zirimwo izijejwe iperereza muri afghanistani zihohotera bikabije kiremwa muntu oriana itanga ishaka atubwira ibindi onu ivuga ko abatalibani bo muri afghanistan bamaze gukora ivyaha bityoza agateka kazina muntu inshuro igihumbi n'amajana atandatu ivuga ko ivyo vyakozwe ku bantu bafunzwe harimwo abakenyezi onu isaba ko intwaro ihari ihagarika ayo mabi mu gice ca mbere c'icegeranyo cavyo ibiro vya onu bijejwe gutabara imbabare muri afghanistan unama vyerekana ko aya mabi yakozwe ku bantu bari mu munyororo mu myaka ibiri ya mbere abatalibani bafashe ubutegetsi unama ivuga ko yari amabi atandukanye atagira izina ico cegeranyo kivuga kandi ko ayo mabi akorwa n'igipolisi hamwe n'ibiro bijejwe iperereza ona ivuga ko ibice mirongo itandatu ku ijana vy'ayo mabi bikorwa mu buryo buteguwe neza mu gukubagura abantu mu mabohero ari mu gihugu cose yamara leta y'abatalibani irahakana ivyagirizo biri muri ico cegeranyo ca unama mu nyishu y'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'amakungu mu gisagara ca kabul bwarahiye burarengwa buvuga ko inzego z'umutekano zikora akazi kazo neza bwongera burashikiriza bimwe mu vyo leta iriko irakora mu gukurikiza amategeko agenga abanyororo muri ico cegeranyo unama iremeranya na leta y'abatalibani ko hari ingingo zimwe zimwe iyo leta yafashe kugira amabi akorerwa abanyororo ahagarikwe oriane itanga ishaka urakoze tuve muri afghanistan tuja muri gabon aho umuhungu wa ali bongo odimba yahoze ari perezida w'ico gihugu na bamwe muri basomambike biwe baraye batawe muri yompi bagirizwa ivyaha bitandukanye birimwo ubuhemu no kurwibiturire fidel niyo ngabo nivyaje kutubwira umuhungu mukuru wa bongo nureddin bongo valentin hamwe na jessie ela ekoga n'abandi bane bari begereye perezida ari bongo ondimba yakuwe ku butegetsi bagirijwe ibyaha byo guhemuka bikomeye cyane hamwe na ruswa baca batabwa mu mvuto vy'agateganyo iyi nkuru yatangajwe n'umushikizamanza mukuru w'igihugu andre patrick ropona ari bongo ondimba afise imyaka mirongo itandatu n'ine yatwaye gabon kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda gushika ku itariki mirongo itatu y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka ubutegetsi bwiwe bwarangiye kuri iyo tariki igihe abasirikare bamukura ku butegetsi muri kudeta hari nyuma gatoyi yuko hasohokeye amakuru atangaza ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu mu kiringo kigira kabiri amatora yabaye ku itariki mirongo irindwi na zitandatu y'ukwezi k'umunani k'uyu mwaka abatavuga rumwe na leta hamwe n'abasirikare bakoze kudeta bari batangaje ko ibyavuye muri ayo matora byaranzwe n'ubusuma baragirije kandi intwaro yari ihari imbere ya kudeta ko yaranzwe na ruswa ikomeye hamwe n'ubuyobozi bubi Fidel urakoze duce tubandaniriza mu vya Israel na Arabia Saudite umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko amasezerano yahagarikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika yo kugirana imigenderanire myiza na Arabia Saudite ashoboka akazoshika ku kintu ciza Fidel niyo ngabo umushikiranganji wa mbere benjamin netanyahu yabwiye abamenyeshamakuru ko ku buyobozi bwa perezida biden igihugu ciwe na arabiya saudite bishobora gushika ku mahoro azokwibukwa mu mateka yamara yavuze ko gushika ku mahoro hagati ya israeli n'abanyapalestina bizofata igihe kirekire perezida wa amerika joe biden yarakoze uko ashobora kugira israel na arabiya saudite bigirane imigenderanire myiza arabiya saudite yatangaje ko itazokwemera israel kiretse inyishu itowe ku matata amaze igihe kirekire hagati ya israel n'abanyapalestina leta ya perezida biden ibona ko amerika ishobora gukura inyungu mu masezerano y'amahoro hagati y'ivyo bihugu bibiri hamwe intambamyi zikomeye zihari zova mu nzira umushikiranganji ajejwe imigenderaniro wa amerika anthony blinken yavuze ko guhuza israel na arabiya saudite vyogira ingaruka nziza zikomeye cyane mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi yabivugiye kuri porogaramu ya televiziyo yo muri amerika abc news good, mo good morning america kuri uyu wa gatatu yamara yatangaje ko hakiri intambamye kugira izo mpande zombi zishike ku masezerano ejo rya amerika turacabandanya n'amakuru tubafitiye muri kano gatondo perezida w'uburusiya vladimir putin hatangaza ko yemeye ubutumire bwo kuja mu bushinwa mu kwezi kwa cumi oriane itanga ishaka putin yavuze ko azokwitabira inama nkuru y'abakuru b'ibihugu iba buri mwaka hagati y'amaleta n'abagwizatunga mu mugambi mu bushinwa uzwi ku izina rya belt and road mu kiganiro umushikiranganji w'ubushinwa ajejwe imigenderanire n'amakungu wang yi mu gisagara ca moscow ku munsi wa gatatu putin yavuze ko igihugu ciwe n'ubushinwa biriko birakora ico yise gushira hamwe ivyiyumviro vyo gutunganya akarere kanini kagizwe n'ibihugu vya buraya n'ivya aziya umugambi belt and road ni umugambi ukomeye cyane leta y'ubushinwa iriko irakorera ko mu kwagura ibikorwa vyo guteza imbere ibisata vy'inyubako n'amabarabara mu ntara no mu bihugu bitandukanye kuva uburusiya buteye ukraine putin yaciye atangura gukorana cyane n'igihugu c'ubushinwa mu kukigurisha ko umuyagankuba putin yarongeye akomeza ubucuti n'ico gihugu mu bijanye n'imyimenyerezo ya gisirikare ubushinwa bwo bwafashe ingingo yo kuterekana aho bwegamiye ku ntambara ya ukraine yamara bwaraneguye ibihano ibihugu vyo mu burengero bw'isi vyafatiye leta y'uburusiya
barakoze bagenzi bacu badutegure bakaba baheje kudushikiriza amakuru agezweho hirya nino ku isi ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ariyo twitter ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika amakuru yo mu karere tuyahera kuri politike y'u rwanda ku nshuro ya mbere perezida w'ico gihugu paul kagame yatangaje atarya umunwa ko azokwitoreza manda ya kane mu matora yo mu mwaka uza perezida paul kagame ategeka u rwanda kuva mu bihumbi bibiri yabibwiye ikimenyeshamakuru co mu bufaransa jeune afrique mu kiganiro cagarutse ku ngingo zinyuranye zirimo demokarasi umutekano mu karere n'imigenderanire y'u rwanda n'andi makungu temistokle mutijima yacishije amaso ku nkuru ya jeune afrique igisubizo ku bijyanye na kandidatire mu matora ataha perezida kagame yagikomoye ku kibazo cy'umunyamakuru francois sudan wamubajije niba ukongera gutorerwa kuyobora ishyaka fpr riri ku butegetsi mu rwanda n'ubwiganze bw'amajwi mirongo cyenda n'icyenda n'ibice umunani ku ijana mu kwa kane k'uyu mwaka mu maso ya rubanda bidahita bimugira umukandida w'iri shyaka mu gisubizo cye perezida kagame yasubije ko ibyo ariko bimeze yongeraho ko ashimishijwe n'icyizere abanyarwanda bakomeje kumugaragariza bityo ko nawe azaba akorera igihe cyose azaba abishoboye ati yego rwose ndi umukandida bibaye ubwa mbere perezida kagame yerura ko aziyamamaza mu matora ateganijwe mu kwa munani k'umwaka utaha wa bibiri na makumyabiri n'ine ubwo yaherukaga kubazwa ikibazo nk'iki hari mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka mu kiganiro yagiranaga n'abanyamakuru icyo gihe yari yasubije ko atazi neza niba aziyamamariza kuyobora u rwanda mu matora ataha yongeraho ko buri wese yamenya ko amahirwe yo kwiyamamaza cyangwa kutiyamamaza kuri we ari mirongo itanu kuri mirongo itanu kugeza ubu ishyaka fpr inkotanyi rimaze imyaka hafi mirongo itatu ku butegetsi mu rwanda ryari ritaratangaza ku mugaragaro umukandida waryo icyakora impinduka zabaye mu matora ya komite nyobozi yaryo aho babiri mu bayobozi bakuru baryo batatu basimbuwe hakagarukamo perezida kagame wenyine zaciye amarenga ko perezida kagame umaze imyaka makumyabiri n'itatu ku mwanya w'umukuru w'igihugu azongera kwiyamamaza kuri iyi myaka makumyabiri n'itatu amaze ku butegetsi umunyamakuru francois sudan wa jeune afrique waganiraga na perezida kagame yagize ati nk'uko ubizi ku bihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuba umaze ku butegetsi imyaka irenga makumyabiri ni ikibazo muri politiki arongera ati usanga ibyo bihura n'ukuri ko ku mugabane wa afurika mu gusubiza perezida kagame yagize ati uburengerazuba bwihangane ariko iby'ibyo bihugu bidutekerezaho ntibitureba njye ubwanjye sinkimenya igihura n'indangagaciro zo mu burengerazuba demokarasi ni iki ni uko ibihugu byo mu burengerazuba bitegeka abandi icyo bakora ariko se niba bo ubwabo bahonyora ayo mahame yabo twe twabumva dute kuri iyi ngingo perezida kagame yongeyeho ko kugerageza guterura demokarasi ukayimurira ahandi ubwabyo biba byamaze kuba guhonyora demokarasi ati abaturage bakwiye kuba bigenga kandi bakemererwa kwishyira ku murongo uko babishaka undi waherukaga gutangaza ko aziyamamaza mu matora ataha ni bwana frank habineza usanzwe ari umukuru w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije democratic green party of rwanda usanzwe ari umudepite mu nteko nshingamategeko uyu yatangaje kandidatire mu matora ateganijwe mu mpeshyi itaha mu kiganiro yahaye abanyamakuru mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka nyuma yo kongera gutorerwa kuyobora iri shyaka mu binyacumi hafi bitatu by'imyaka ishyaka fpr inkotanyi rimaze ku butegetsi mu rwanda perezida kagame ashimwa nk'umutegetsi wazanye impinduka zikomeye mu kubaka no kuzahura ubukungu bw'igihugu cyari kimaze gushegeshwa n'intambara na jenoside yo mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane icyakora imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakunze gushinja ubutegetsi bwe kutorohera abatavuga rumwe nabwo no guhonyora uburenganzira bwa muntu temisocle mutijima urakoze tukiri kuri no nkuru madame victoire ingabire atwara umugambwe dalpha umurinzi utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda asanga president paul kagame yobungabunga ivyiza yagejeje ku rwanda ariko ntasubire kwitora izindi manda yabibwiye mugenzi wacu venuste nshimiyimana itegeko nshinga ko ryahinduwe bibiri na cumi na gatanu rimuha ubwo burenganzira bwo kongera kwiyamamaza muri manda itaha ariko nge iyo nsesenguye yakoze byinshi yakoze byinshi byiza kuba u rwanda rutabaye nka somaliya yakoze byinshi byiza iterambere hari aho ryageze ariko hari n'ibitarashobotse bitarashobotse bijyanye cyane no kubariza uburenganzira bwa muntu bitarashobotse cyane ku bijyanye na demokarasi mu gihugu cyacu urugendo rw'ubwiyunge rukiri rurerure ibyo rero bitashobotse ntekereza ko byari kuba byiza yemeye hakaba andi matora anyuze mu mucyo mu bwisanzure ariko atayarimo kugira ngo ahe abandi urubuga nabo bamukorere mu ngata kugira ngo ntekereza ko aribwo buryo bwiza bwo gusigasira ibimaze kugerwaho kugira ngo uzi ko u rwanda kuva rwabaho nta na rimwe twigeze tugira umuperezida uvaho binyuze mu mahoro ariko ashatse kwandika amateka mashya meza y'u rwanda iyi manda nge nakwishimira ko atariyamamariza akagira abandi bamukorera mu ngata none uravuga ngo areke abandi bamukorere mu ngata birangibutsa umwe mu bategetsi b'u rwanda wigeze kuva ku mwanya yari afite aravuga ngo asize ibitenga bituzuye none niba uvuga ko perezida kagame hari byinshi byiza yakoze ibyo bisigaye wamuretse akabirangiza ntabwo yabirangiza kuko ntibyashoboye kujyana kuko iterambere dufite nkunze kuvuga iterambere ridafite imizi mu bwisanzure no kugira ngo umuturage agire ijambo mu bimukorerwa mu gihugu iryo terambere riba riregetse niyo mpamvu ni mu kuvuga ngo iryo terambere yamaze kugeza ku gihugu kugira ngo turihe imizi nareke hagera abandi babikora kuko kubikora byo byarananiranye kuko iyo biba bishoboka biba byarakozwe mu myaka makumyabiri n'ine amaze ku butegetsi madamu victoire ingabire uri aho ngaho mu rwanda uyobora ishyaka darufa umurinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi ritaremerwa mu rwanda mbese iyi gahunda nawe uyirimo ufite umugambi wo kuziyamamaza uwo mugambi ndawufite ikibazo gihari n'icyo maze kuvuga ni icyananiye ubutegetsi bwa perezida kagame ni ugutanga urubuga abandi banyepolitike bakisanzura hakaba amatora anyuze mu mucyo ku buryo rero icyo nicyo nsaba nicyo mparanira niyo mpamvu uvuga nti kubera ko atashoboye kubigeza ku rwanda nareke n'abandi bagerageze bamukorere mu ngata ibyo atashoboye kugeraho abandi babigereho umuturage ashobora kugira ijambo bimukorerwa umunyarwanda wese ushaka gukora politiki yayikore mu bwisanzure ntamukomye mu nkokora victoire ingabire umuyobozi w'ishyaka darufa umurinzi ndagushimye cyane ku bw'akakanyu uhaye ijwi ry'amerika yego namwe murakoze ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uh, turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini amafaranga y'ubwishingizi ku bafise imiduga n'amapikipiki mu burundi yadugijwe inshuro mirongo ine na zine ku ijana ikigo c'igihugu kijejwe gucungera ingene amashirahamwe y'ubwishingizi akora arca mu burundi kivuga ko ino ngingo yafashwe bitewe n'iduzwa ry'ibindi bintu vya nkenerwa mu gihugu abegwa n'iyo ngingo ariko ntibayishimiye na gato muravyumva mu nkuru ya Eloge Wirikaneza akoresha ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya nk'urugero bisi yicarika abantu cumi n'umunani ahora yishuzwa ibihumbi amajana atandatu na mirongo itatu n'itandatu vy'amarundi ku mwaka bigiye kuzotangishwa agera hafi ku miliyoni n'ibihumbi ijana na mirongo ine na bibiri ibisi yo mu bwoko bwa kwasiteri itwara abantu mirongo itatu na batanu nayo yahora iriha ibihumbi amajana icenda na mirongo itatu na bibiri z'amarundi ku mwaka igiye kuzohora itanga miliyoni umwe n'ibihumbi amajana indwi na mirongo itandatu na bitatu n'amajana indwi na mirongo itatu n'atatu itegeko rishasha kandi rivuga ko aya mahera abwirizwa gutangirwa icyarimwe ni mu gihe yahora arihwa inshuro zine ku mwaka charles ntirameba munyamabanga mukuru wa atrabu shirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu burundi avuga ko iyi ngingo isa niyaje kwimbira icobo abari muri ico gisata uko niko yavyiganijwe rya amerika mu kiganiro cihariye yarihaye kuri wa gatatu bari mu buraruko mu ntara ya ngozi nk'abo muca mubona ibyo bintu ko ari ibintu n'ukuri biteye isoni mbere atakindi biriko birakora atari ugutuma igisata cyo gutwara abantu n'ibintu kizimangana mu gihugu cyacu biriko birahombesha abasanzwe bakorera muri mwe gutwara abantu n'ibintu ababazwa no kubona iyi ngingo n'izindi nyinshi zafashwe mu mezi aheze abegwa nazo batagishwa inama ntitwogishwa inama ngo twemere yuko ibiciro biduga kuri urwo rugero na cyane cyane ko mubona ko ibindi biciro ibiciro by'ibindi bintu byaduze joseph butora umunyamabanga mukuru wa arca ikigo cy'igihugu kijejwe gusuzuma ko amashyirahamwe y'ubwishingizi akora asigura ko iyi ngingo yafashwe hisunzwe itegeko rishasha ryafatiye ku kuntu ibintu byifashe muri kino gihe aha yareka ikiganiro amenyesha amakuru mu gisagara c'ubutunzi bujumbura kuri uyu wa gatatu amafaranga yari asanzwe asabwa tarife isanzwe ihari imbere y'itariki mirongo icenda n'amafaranga yagiyeho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe kuva mu bihumbi na cumi no gushika mu bihumbi na mirongo ibiri na gatatu murumva imyaka yacu ingene ingana sinzi uwo bazi ikintu kimwe ngaho iwacu mu burundi uko cagugwa mu bihumbi na cumi na rimwe ariko cuba kikigugwa uyu munsi bamwe mu bagendesha amatagisi bafatiye ingingo nk'umugani w'ikirundi ugira uti amungura nk'anyuma zituvya bemeza ko leta igiye kubura n'urutwaye aho icumbisha kumwe bagasanga isukiye mu coza ya polisi bo kwibarabara bazohora bafumbatishwa kugira bunge abagenda abagendesha ibinyabiziga aho kwitura amashirahamwe y'ubwishingizi uko niko babisobanura habahaye kujya no kuryama abapolisi kuko umupolisi tuzobidiringa imodoka ibandanye ikora hama uwongonze canke uwungonze tubiregre aramiyable hama ayo mafaranga ntazinjira muri leta leta izobihomvya n'ubundi twebwe tuzoririra kuronka ico turya leta nishobora kuza kuducinyiza nanje nshonje kandi mfise icuma naguze hama ikindi naco isi asambure irabaho asambure irabaho inama nshinga amateka irabaho kuriha aniweruma uravye amafaranga taxi yinjiza sinibaza yuko hari uzoparvena kuyariha novuga ko bariko bakomorera abapolisi do rurage umuntu azohora aregera n'umupolisi hama arengane nta kundi nobibona hako dusubira kuja mu mabarabara ata masiransi dufise kandi birashoboka bamwe baca bimukira mu ijoro bagakora ijoro savye umukuru w'igihugu minisitiri araba ivyo bintu kuko twebwe adufatiye amaboko imugongo ibi biremezwa ntirampe bavuga ko abenshi ubu bahagaritse kuja kugirana amakontara n'ayo mashirahamwe atangura tubwira ko urugero rwa mirongo ine na kane kw'ijana ikigo aka kivuga ko amahera y'ubwishingizi yadubwijwe ko atari rwo ahubwo urw'ukuri rwikuvye kabiri hafi aho ukora ibiharuro muca mubona ko twe tugerageje kuraba biraboneka ko ari ibice biri hejuru ya mirongo umunani hafi mirongo umunani na bitanu ku ijana imodoka nyinshi izihejeje ubwishingizi zahorana abenshi ntibahurumbira gufata ubundi kuko urumva ibintu biragoye ubu ni ukuvuga rero ko imodoka nyinshi zirakora zidafite ubwishingizi butorarongoye ikigo gisuzuma ko amashyirahamwe y'ubwishingizi akora aremeza ko harimo amakosa agasezeranya ko azokosorwa hariho mashirahamwe yafashe vya biciro minimum vyo hasi bifatirwako arongera ku bindi bintu aca atangura gukoresha ivyo bindi biciro atabanje kuyisabira uburenganzira ngaha muri arka ivyo twarabibonye twabizimye ku rutoke twarabiteze gukosora nibaza ko mu kiringo kitarenga indwi imwe ivyo vyose bizoba vyakosowe uwarenganijwe kumbure ashumbushwe hama ishami naryo rikore mu murongo w'amategeko iyi ngingo naho yasiguwe ubu yatanguye kuja mu ngiro mu ntango za kuno kwezi kw'icenda nk'uko vyemezwa na joseph butora atwara ikigo aka iduzwa rije ryiyongera kw'iduzwa ry'ibiciro vy'ibindi bintu vya nkenerwa harimwo igitoro congerejwe aho kigurwa incuro zibiri kuva mu kwezi kw'indwi umwaka ariko kugeza n'ubu bikaba bigoye kugikubita rurabwe ku masitasiyo arimwo ayo ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura aho gishikira kivuye hanze y'igihugu nk'uko amasoko y'ijwi rya amerika bitwemereye ishyirahamwe akabugemeza ko leta yarisezeraniye inama rukokoma y'abegwana kino kibazo bose imbere y'uko umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu uhera eroje buri kaneza ijwi rya amerika inama rusange y'ibihugu n'amareta biri mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu igira mirongo irindwi n'umunani irabandanya kubera mu gisagara ca new york kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa amerika kuri uno wa kane ku rutonde rw'abategetsi baza gushikiriza amajambo hariko perezida w'uburundi evariste ndayishimiye mugenzi we w'u rwanda paul kagame iyi jambo ryiwe we yarivuze ejo kuwa gatatu n'ijambo ryibanze ku ngingo zitandukanye zirimo z'ubutunzi ibidukikije n'umutekano mugenzi wacu timi ishimwe aratubwira ibindi mu ijambo ryamaze iminota igera ku icumi perezida paul kagame yagarutse cyane ku kibazo cy'inguzanyo zihabwa ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere yumvikanishije ko iki ari ikibazo kigomba guhabwa uburemere kubera ko hari ibihugu bitabasha gushyira mu bikorwa intego z'iterambere rirambye yashimiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye oni antonio guterres ku kuntu yitaye kuri iki kibazo kimwe mu bibazo bigarukwaho cyane muri iyi nteko ihuriwemo n'aba bategetsi bayoboye isi ni ikibazo gihangayikishije cy'imihindagurikire y'ikirere kuri ibi perezida kagame yavuze ko u rwanda rushyigikiye ikigega cy'imari cyashyirwaho kigamije gufasha ibihugu byugarijwe n'ihindagurika ry'ikirere kugira ngo bihangane n'ingaruka zabyo byagarutse kandi ku kibazo cya covid cumi n'icyenda yumvikanisha ko mu by'ukuri kitakiri ikibazo gihangayikishije ashingiye ku byatangajwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms yumvikanye ariko asa n'unenga ko iki kibazo cyagaragaje ubusumbane hagati y'ibihugu mu minsi ya mbere kicyaduka
uyu mwaka ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryavuze ko icyorezo cya covid kitari ikibazo gihangayikishije isi icyorezo kigenda kiranduka ariko ikibabaje ni uko mu kukirwanya bitakozwe mu buryo bumwe kuri twese mu bice bitandukanye by'isi indi ngingo ifite umwanya munini muri iyi nteko nirebana n'umutekano perezida kagame yavuze ko muri iki gihe nta kimenyetso gihari cyerekana ko ibihugu birangwamo amakimbirane azarangira vuba yavuze kandi ko ibihugu bikomeye nabyo ubwabyo nta kigaragara bikora gitanga icyizere cy'iki kibazo perezida kagame yakomeje avuga ko abagirwaho ingaruka z'intambara cyangwa amakimbirane ari nabo bonyine bikorera uwo mutwaro yumvikanisha ko ibyo ari akarengane gakabije yatanze urugero rw'ikibazo ubu gihangayikishije cy'abimukira aho buri mwaka impunzi n'abimukira bakora ingendo zibashyira mu kaga kandi ako kaga kakabageraho bashaka imibereho myiza y'igihe kizaza aha rero niho yavuze n'uruhare rw'u rwanda mu gushakira umuti iki kibazo aho yavuze ko u rwanda rukomeje gukorana n'abafatanyabikorwa barimo n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu rwego rwo gushaka igisubizo kirambye umvaho iki gitekerezo cyavuye rwanda remains committed to working with partners u rwanda rukomeje kwiyemeza gukorana n'abafatanyabikorwa bari mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi kugira ngo bagire uruhare mu gushaka igisubizo kirambye uwo mwanzuro twawufashe dushingiye ku byatubayeho kandi tuzi neza akababaro gaterwa no gutakaza ibintu byose no kutagira aho kwita iwacu
kuri iki kibazo cy'umutekano ariko ntacyo perezida kagame yagikomojeho ku mutekano w'akarere u rwanda ruherereyemo nyamara u rwanda rwakomeje gushyirwa mu majwi ko rutera inkunga umutwe wa m makumyabiri na gatatu ufatwa nk'uw'iterabwoba n'igihugu cya kongo bihora bishyamiranye u rwanda ariko rwakomeje kumvikana ruhakana uruhare rushinjwa ku kindi kibazo yagaragaje perezida kagame yavuze ko afurika ikeneye byihutirwa guhagararirwa mu buryo bwuzuye mu nzego zifata ibyemezo bireba ahazaza hayo kandi ibyo bikumvikana mu ijwi rimwe yashimangiye ibi avuga ko ubufatanye mu iterambere bukwiye kurushaho gushyirwamo imbaraga kandi ko ari ngombwa kubaka ubwo bufatanye burangwa n'ubutabera n'uburinganire biteganijwe ko perezida evariste ndayishimiye w'umurundi aza gushyikiriza ijambo ry'inteko ya oni uyu munsi ku wa kane Tim Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika, New York.
Tim Ishimwe urakoze reka ndakongerere ko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rimaze imyaka mirongo irindwi n'umunani rishinzwe muri iki gihe none isi yugarijwe n'ibibazo amahero onu yoba ikenewe iryo shyirahamwe ryoba rishoboye guhangana n'ivyo bibazo thomas kamirindi yateguye ino nkuru irimwo ubusesenguzi bw'ijwi ry'amerika mu ndimi zitandukanye mu bibazo by'ingutu harimo intambara yo muri Ukraine n'izindi nyinshi zitandukanye kudeta ziyongera muri Afurika imihindukire y'ibihe abimukira ibihumbi n'ibihumbi badasiba kumirwa n'inyanja intambara z'ubucuruzi hagati y'ibihugu cyane cyane ibikomeye cyangwa se ubukene bukabije ku isi loni yavutse nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yabaye kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo itatu n'icyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu n'ibyiringiro ko izabera urumuri ibiganiro n'ubufatanye hagati y'ibihugu nyamara inama ya mirongo irindwi n'umunani y'inteko rusange ya loni iteraniye mu mujyi wa new york mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika yerekana ko atari ko bimeze urugero abakuru b'ibihugu bine by'ingutu kuri bitanu bifite icyicaro gihoraho mu nteko ya loni ishinzwe umutekano ku isi vladimir putin w'uburusiya emmanuel macron w'ubufaransa Xi Jinping w'ubushinwa na minisitiri w'intebe w'ubwongereza rishi sunak ntibihaye uruhayi rwo kwitaba inteko rusange ya mirongo irindwi n'umunani perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden niwe wenyine muri bariya batanu wayigejejeho ijambo rye ku basesenguzi bivuze icyo bivuze gikomeye mu rwego rwa diplomasi y'isi bati niba abayobozi b'ibihugu basuzugura umuhango ukomeye nk'uyu ni iki umuryango uzabasha gukora gifatika umunyamabanga mukuru wa loni antonio guterres nawe ubwe bimuteye impungenge nk'uko yabigaragaje mu ijambo ryo gufungura inama rusange ya mirongo irindwi n'umunani Our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising. Global challenges are mounting. And we seem incapable of coming together to respond.
antonio guterres aragira ati iyi si yacu irimo iramanyagurika amakimbirane ariyongera ibibazo bikomeye biragenda byirundanya nyamara bisa n'ibitunanira gushyira hamwe kugira ngo tubone ibisubizo hari bamwe basanga ntacyo loni ikimaze abandi basaba ko ivugururwa kuva mu mizi yayo urugero ni nko kugira icyicaro gihoraho mu nteko ishinzwe umutekano ku isi bitanga ijambo ntavogerwa bita veto abanyapolitiki n'abadiplomate benshi bavuga ko bidakwiye ko ibihangange bitanu byonyine bikomeza kubyiharira bagasaba ko hinjiramo n'abandi by'umwihariko afurika abandi nabo barimo n'abashakashatsi bavuga ko loni igikenewe kandi igifite akamaro n'abaturage basanzwe niko babibona duhereye ku cyegeranyo cy'ikigo cyitwa Pew Research Center cya hano i washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika cyakoze ubushakashatsi mu bihugu makumyabiri na bine bitandukanye gisanga abantu mirongo itandatu na batatu ku ijana bemera loni abandi makumyabiri n'umunani ku ijana barayegaya ibihugu abaturage bemera cyane loni ni kenya pologne korea y'epfo na suwede aho abantu umunani ku icumi bavuga ko loni ikenewe kandi ikora neza isirayeli niyo ya mbere ifite abaturage benshi banenga loni mirongo itandatu na babiri ku ijana bemeza ko ikora nabi kandi si iby'ubu pew research center isobanura ko yabajije iki kibazo bwa mbere muri isirayeli mu bihumbi bibiri na karindwi isanga abaturage mirongo itanu n'umunani ku ijana bagaya loni imibare rero yagiye izamuka kugera aho ihagaze ubu isirayeli ihora ifitanye amakimbirane na loni kubera palesitina urugero yo na leta zunze ubumwe za amerika bigeze guhagarika imisanzu yabo muri unesco ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburezi siyanse n'umuco mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe unesco yari imaze kwemera palesitina kuba umunyamuryango wayo naho mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe uburenganzira bwa muntu ryashyizeho komisiyo mpuzamahanga yo gukora nketi ku mabi akorwa mu ntara za palesitina isirayeli yigaruriye isirayeli ntibyayishimishije na gato naho ku birebana n'abaturage bemera loni bavuga ko irengera kandi iteza imbere uburenganzira bwa muntu amahoro n'iterambere ry'ubukungu kandi ko yitaye ku bibazo mpuzamahanga muri rusange akabino ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara ngo abategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na jewe diane ninahazwe nadia taha niwe yegeranije amajwi yacu twari duhagarikiwe na edi rwema twembi ku izina rya bagenzi bacu tubike banuye tubifuriza kubandanya mugira igitondo ciza ahanje turasubira mu bindi biganiro by'ijwi ry'amerika biri imbere